ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda kuri metero kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ushobora kandi kudukurikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu at gmail doti komu na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wa eshatu radiyo yacu vowe doti komu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey mutagoma na fideni ngabo ndabahaye ikaze nanje mu biganiro byacu byo kuri iyi saha abantu basaba yuko bogira kwigora bakihanganira abandi kuko muri demokarasi gutandukana mu byiyumviro ni ikintu gisanzwe igikuru ni uko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera kucyubaka uwo ni agato rwasa umuyobozi w'umugambwe wa cnl mu burundi yumvikanisha ko mu gihugu hakenewe ubworoherane hagati y'imigambwe n'abayigize kugira ngo demokarasi ishobore gushinga imizi turaza no kubabwira iby'ibiyobyabwenge byafatiwe mu Burundi urupfu rw'umunyarwandakazi wapfuye yambuka umupaka w'u Rwanda yerekeza muri Uganda n'urubanza rwa Agnes Ntamabyariro wahoze ari minisitiri w'ubutabera
abantu cumi na batandatu bapfuye abandi cumi n'indwi barakomereka igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturi kuno munsi wa kane hanze y'uburiro ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu ubushinwa na pakistani biranebagura leta zunze ubumwe za amerika ku buryo yakoresheje ku byerekeye gufatira ibihano masud azhar umunyapakistani ayoboye umugwi w'iterabwoba igisirikare cy'izinga rya malta kimenyesha ko kigaruriye ubwato ubutwaye ibitoro bwari bwanyurujwe n'abimukira mu mazi y'ibahari mediterane aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turabagezaho mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu Fidel Niyongabo banza tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze Geoffrey abantu cumi na batandatu bapfuye abandi cumi n'indwi barakomereka igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturika uno munsi wa kane hanze y'uburiro ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho ababonye ibyabaye babwiye radiyo ijwi rya Amerika serivisi y'Igisomali ko iyo bombe yaturikiye ku ibarabara ryitwa Maka Al Mukarama riri mu ruja n'uruza rukomeye umwe mu babonye ibyabaye atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko imodoka yuzuye amabombe yarihagaze ku murongo hamwe n'izindi modoka imbere y'ubwo buriro atangaza ko cari igihe abantu benshi bariko barahafungurira kandi ko igice co hejuru c'ubwo buriro bwitwa Bisane casenyutse abategetsi bajejwe za Rusehabaniha batangaza ko abandi bantu batandatu bari bakomeretse bapfuye mu gihe bari bajanywe mu bitaro umugwi w'intagondwa z'abayisilamu al-shabab witiriye ico gitero umugwi ugira kenshi ibitero ku mahoteli n'uburiro ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu ku munsi wa gatandatu abarwanyi ba Al-Shabaab baragize igitero uh, ku nyubakwa ya leta ku mugwa mukuru Mogadisho bica abantu cumi na batanu tukivuga kuri Somalia ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch ryagabishije uno munsi wa kane kw'impunzi ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu z'abanyasomaliya zishobora kugeramirwa n'ubwicanyi mu gihugu ca somaliya zaje zivamwo ivyo hamwe igihugu ca kenya coshira mu ngiro umugambi waco wo kugara ikambi y'impunzi ya dadaab leta ya kenya yashikirije umugambi wo kugara iyo kambi iri mu buseruko bw'igihugu mu kwezi k'umunani kwimirije osiyono na mwaya uwo mw'ishyirahamwe Human Rights Watch avuga ko nyinshi mu mpunzi ziri mu ikambi ya Dadaab zahunze ubwicanyi n'uruhagarara muri Somalia avuga ko umugambi wa leta y'igihugu ca Kenya ugeramiye uburenganzira n'umutekano w'izo mpunzi Otieno Namwaya avuga ko kuzitegeka gutahuka ku nguvu koba ari ukurenga ku mategeko leta ya Kenya yemeye kubahiriza ishirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Amnesty International naryo rimenyesha ko Kenya yotegerezwa kurondera inyishu harimwo kuzirekurira kuba mu gihugu canke kuzimurira mu bindi bihugu ikambi ya Dadaab niyo kambi irimwo igitigiri kinini cyane c'impunzi ku isi muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri uyu mwanya ibihugu by'ubushinwa na pakistani biriko binebagura leta zunze ubumwe za amerika kuba itaciye mu buryo busanzwe bukoreshwa mu gushikiriza integuro y'ingingo mu rwego rw'ishyirahamwe onu rijejwe amahoro n'umutekano ku isi iyo ngingo yerekeye gucira ivomo Masud Azna umunyapakistan ayoboye umugwi ugira iterabwoba mu makungu Jaish e Mohammad ukorera muri Pakistan Amerika yakwiragije integuro y'iyo ngingo mu baserukira ibihugu cumi na bitanu bigize urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa gatatu integuro y'iyo ngingo ishigikiwe n'ibihugu by'ubufaransa n'ubwongereza ivuga ko Masud Azha ari umuntu agira iterabwoba mu makungu iyo ngingo ifashwe indwi zibiri nyuma y'uko abategetsi b'ubushinwa bazibiye ingingo nk'iyo ishigikiwe na amerika mu ishyirahamwe wone abategetsi b'ubushinwa basavye abanyamerika kwitondera integuro y'iyo ngingo yerekeye Masud Azhar ubushinwa bushigikiye bikomeye igihugu ca Pakistan bwarazibiye ingingo y'akanama k'urwego rwa ONU rujejwe n'umutekano ku isi yari igenewe gufatira ibihano Azhar mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igisirikare cy'izinga rya Malte kimenyesha ko umugwi w'abasirikare bajejwe ibikorwa bidasanzwe wigaruriye ubwato butwara ibitoro bwari bwanyurujwe n'abimukira mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye igihugu ca Libya ubwato butwara ibitoro El Hiblu rimwe bwashitse ku kivuko cyo ku mugwa mukuru w'izinga rya Malte Valetta uno musi wa kane inteko z'izinga rya Malte zimenyesha ko zavuganye na kapitene w'ubwo bwato El Hiblu rimwe yaziriwe akaba yazibwiye murantunga ko we n'abandi bakorana bategetswe ku nguvu n'ababunyuruje gutera bagana izinga rya Malte inteko zidasanzwe zinjiye muri ubwo bwato zibusubiza mu minwe ya kapitene wabwo ubwato El Hibru rimwe bwari bwatabaye abimukira ku munsi wa kabiri mu kiyaga Mediterane bwari bw'abasuje i Tripoli mu gihugu ca Libya igihe bagumuka bategeka ababukora ko gusubira inyuma batera bagana izinga rya Malta umuryango w'ibihugu vy'Iburaya watangaje ku munsi wa gatatu ko uhagaritse ubwato bwawo bwagenzura ibahari Mediterane bwatabaye impunzi zitari nke zari ziroshe muri iryo bahari zigerageza gushika mu bihugu vy'Iburaya
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje aderesi yacu ya imeri radiyo yacu ati gmail doti komu na facebook kuri aderesi radiyo yacu mushobora kandi kutubona ku rubuga rwacu wa eshatu radiyo yacu vowe doti komu mu kanya turajya mu biyaga bigari igipolisi cy'uburundi cyerekanye abanyamahanga babiri umwe ukomoka mu gihugu cya brazil undi uri muri lithuania n'abandi babiri uh, b'abarundi bafatanywe ibiro bitatu by'ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa heroin umuvugizi wa minisiteri y'umutekano mu burundi pierre nkurikiye aravuga ko ibyo biyobyabwenge bifite agaciro k'amayero ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu remonzimana
abo berekanywe harimwo umunyabrezile Gilberto Fabio yafatanywe ivyo biro bitatu vy'ikiyayuramutwe citwa heroine kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'icenda ku kibuga c'indege ca Bujumbura nk'uko igipolisi c'Uburundi kivyemeza nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano abivuga ibiro bitatu vy'ico kiyayuramutwe vyafashwe bifise agaciro k'amafaranga ibihumbi amajana atatu na mirongo itandatu y'amanyaburaya kandi ivyo biyayuramutwe vyari bivanywe mu gihugu ca Brezil kugira vyakigwe n'abarundi nabo nyene berekanywe n'igipolisi kuri uyu wa kane Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza mu gihe cy'isibe yemeza ko hari n'uwundi munyaretonia yafashwe akekwa kuba ari muri urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko babifatanye umunyamahanga yitwa Gilberto Fabio ava mu gihugu ca Brazil hariya muri Amerika yo mu bumanuko aba rero barundi babiri bakaba baba kwijabe gahe mu gisagara ca Bujumbura bakavuga yuko bobo akazi kabo ka misi yose ngo arako udandaza hanyuma inyuma y'umunsi umwe nyene ivyo bibaye no kuvuga itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa gatatu haciye hafashwa uwundi munyamahanga ava mu gihugu ca Letoni nawe yari yafashe indege imuvanye mu Bugiriki nawe nyene aje ngaha mu gihugu c'u Burundi ko yafatiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura nawe nyene akaba rero ari we yari afise igikorwa co guca yakira iyo mari bandi bari bazanye umuvugizi w'igipolisi yemeza ko uyu munyabrezile yari yagerageje kunyegeza ivyo biyoyuramutwe kugira ntibimenyekane n'aho igipolisi c'u Burundi cavuye kibifata nkurikiye akavuga ko vyari binyegeje mu gikarato nyenevyo yavuga ko ari akaganuke azaniye umuntu kuko yiyita umukerarugendo mugabo mu gikarato cari gitekeyemwo ico kintu niho bagiye baratabura muri ico gikarato ba- barashiramwo eh, kamwe kamwe muri zo dupaki bagaca bahoma ukibonye wari kwibaza yuko ico gikarato kirimwo ico gikoresho gusa mugabo murabona yuko bakoresha ubuhinga budasanzwe kugira ngo bashobore gutekera ivyo biyayuramutwe ubwo bushikiranganje busaba abarundi n'abajejwe umutekano kugaba no kuba maso kuko ubukozi bw'ikibi butaraba urukoba petero nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji ababazwa nuko hariho abahenzwa n'ivy'abazungu baba bafise kandi baba bari mu makosa abantu benshi iyo babonye umuzungu cyane cyane nk'abo baje bitwaje ibikarato benshi baguma ba- batangura kwiyumvira ko ari umugira neza aje gufasha kuba murabona ivyo baba baje gufasha ivyo ari vyo rero abarundi bakomeze baba maso ntibaswe guhendwa n'urukoba rw'umuntu ngo aje ngo ari umuzungu ngo aje ngo afise ibikarati ibi n'ibi n'ibi n'ibi ngo aje gufasha urabona ko harimo inkozi zihambaye kandi si n'irya mbere muri kino gihugu c'u Burundi inkozi z'ikibi z'abazungu ziza konona baba abo banyamahanga babiri eka n'abo barundi bagirizwe urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bataronsa akanya ko kwisigura ku byo bagirijwe ubu bafungiwe mu gasho k'inyamiramabi ku ijabe mu gisagara ca bujumbura umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano akemeza ko bagiye gushikirizwa ubutungane bw'uburundi kugira bubacire urubanza igipolisi c'u Burundi kirashima uruhara rw'igipolisi mpuzamakungu interpol kugira ivyo biyayuramutwe bimenyekane hanyuma bifatwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano akavuga ibiro bikuru by'ico gipolisi biri iyo mu gihugu c'ubufaransa vyafashije gutanga amakuru yatumye ivyo biyebiramutwe bifatwa akemeza ko ari cerekana ko imigenderanire mu bijanye n'umutekano no guhanahana inkozi z'ikibi hagati y'uburundi n'ayandi makungu vyifashe neza ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika urakoze remonze imana tugume mu burundi aho umudepite agatorwa asa ukuriye ishyaka cnl ah, yamagana icyo yita agatotezo kamaze iminsi gakorerwa abayoboke be Um, ahakana ibivugwa ko abo bayoboke bafatwa bagafungwa mu bu- ah, kubera ko bakora inama mu buryo butemewe n'amategeko ibindi turabibaza evariste nzikobanyama
umushingamateka agato rwasa yabwiye ijwi rya amerika ko atari mbeshere abanywanyi biwe bagomba batotezwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi akavuga ko ari kuva umugambwe senel arongoye wemerewe gukorera ku mugaragaro n'ahadafise ibitigiri aravuga tumwe mu turere abanywanyi biwe batotezwa muri muri uno mwanya ntabyo noba mfise mugabo byumva turabikurikira ni- biragaragara ni hirya no hino ni- ni ni mihingo yose y'igihugu nko muri za nyamurenza za ngozi za tangara hirya za ruhororo turabyumva n'ahandi mu ki- mu gihugu muri za shombo hariya muri karusi iyo za rutana ni- mu gihugu cyose wogira ngo ni ni ikintu bagiye inama ati dukore gutya abanywanyi ba gato rwasa bahurwa ko bakora amanama ya politiki atemewe n'amategeko amakuru ava muri bamwe mu bategetsi akavuga ko ibikorwa by'umugambwe senel bitemewe mu gihe indongozi z'uwo mugambwe zitarashinga inzego umusitanteri wa komine nyamurenza yo mu ntarangozi didone niyo nzima ni umwe mu bavuga uko naho ahakana ko ata muntu n'umwe aramwitura avuga ko yatotejwe uno munsi tuba two umugambwe seneri ni umugambwe wemewe n'amategeko ariko nta nzego badushikiriza zirongoye uwo mugambwe urwo rwa komine kuko abanyamigambwe bashikirizwa ba- intwaro bakaba baha amakete abagenamwo ayo mabanga abanyamugambwe bobo uwa seneri kimwe n'abandi banyamigambwe bafite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi barundi bose ni iteka ryabo tukabubahiriza mugo gushika uno munsi rero ibikorwa byabo byatugwa kumenya kuko ata nzego badushikiriza urwo rwa komine muvuze ibikorwa mu mushatse kuvuga iki tuvuze ibikorwa tuba dushatse kuvuga ari nk'amanama amakoraniro abahuza indongozi y'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu hari ikindi yiyamiriza ni ingene abanywanyi biwe badafise uburenganzira bwo gusuhuzanya canke bagasangira urukanywa ababikoze bafatwa bagatabwa mu mvuto agatorwasa asaba ko ivyo bintu vyohagarara umugambwe seneri kugira ngo ubeho twarakoze inama twisunze amategeko yo gushinga umugambwe kandi abantu bavuye mu mihingo yose ntibavuga rero ngo nta baseneri rero bariho bitwaje ngo ni uko ngo inzego zitarabaho kuko inzego ni twebwe bene umugambwe ni twebwe bo kuzishinga sibo bazidushingira turiko turitunganya kugira ngo izo nzego zijeho twisunze amategeko y'umugambwe nta mugambwe wundi rero ushobora kutwinjirira ngo bidukorere aho nobasaba yuko bogira kwigoro bakihanganira abandi kuko muri demokarasi gutandukana mu byiyumviro ni ikintu gisanzwe igikuru ni uko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera kucyubaka abahagarikwa bagirizwa ko baba bari kubakora amanama sinibaza yuko ari byo kubera yuko abantu kuramukanya n'ibintu bisanzwe nimba abantu bahuye bakaramukanya kubera ubonye ari babiri cyangwa ari batatu uca uvuga ngo ni inama barimo none itegeko rivuga yuko a- abantu bashobora guhura mu ibarabara cyangwa hehe ko ari igiti giti cyabangaye ibyo urumva ni ugukwegera ko mugabo ibyo byose ntacyo byungura keretse ko bitukisha gusa igihugu musitanteri wa komine nyamurenza afise ubutumwa abanyamigambwe dieudonne niyonzima yabwiye ijwi rya amerika ko mu ikomine arongoye kizira kikaziririzwa kuvuganira iby'imigambwe barimwo mu bunywero akazi tuba twavuze ko atari ahantu ho kuganira nko gukora ibintu by'umugambi nimba bafite inzego ntibasabwe gushira inama bayikore ku mugaragaro mu gihe bafite inzego zibarongoye ariko abariko bagira inama y'umugambwe baba bafise n'ubufata icegeranyo muri ico gihe nimwumva ko baganiriye ivyabo mu kabare canke mw'ibarabara bagahagarikwa baba barenganijwe nta muntu ahagaze mu ibarabara ahagaranye na mugenzi we igiye ahagarikwa kirazira uwo muntu rero yahagaritswe unuko ari kumwe na mugenzi we mu ibarabara aranyiture ndamwumvirize eh, ndamutunganirize umushingamateka gato rwasa arongoye umugambwe inama y'abanyagihugu y'abaharanira ubwigenge congre national pour la liberté afise akamo atera abanywanyi biwe abasaba kwirinda ababasotora n'abo bose bashaka kubakwegera mu makosa yotuma batahira mu munyororo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kubakurikiranya ibiganiro by'ijwi rya amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook adrese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri email kuri radiyo yacu at gmail doti komu cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye amakuru y'akarere tuyakomereze mu rwanda aho umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yatangiye kuburanisha urubanza rwa madamu anyensi ntamabyariro wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri leta yiyise iy'abatabazi uyu uregwa ibyaha bya jenoside arasaba gutesha agaciro ibyabaye mu nkiko zabanje no kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ngo bitubahirije amategeko ubushinjacyaha bwo burasanga ubusabe bwe nta shingiro bufite eric bagirubusa arakomeza madame agnes ntamabyaro niwe watangiranye ijambo mu rukiko rw'ubujurire agaragaza impamvu yamuteye kujurira ibihano by'umucamanza wa mbere yabwiye urukiko ko agifatwa yamaze iminsi mirongo itatu atarya atabona amazi yo koga kandi ko henshi mu ho yabaga afungiwe yabaga atahazi ubushinjacyaha bumusaba ko ibyo avuga yagombye kuba bitangira ibimenyetso ariko uyu wari minisitiri w'ubutabera kuri leta y'abatabazi akavuga ko ntaho yakura ibyo bimenyetso kuko ngo ababifite ni nabo babimukoreraga kandi badashobora kubyemera yisunze zimwe mu manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha muri tanzania madame ntamabyariro yavuze ko we nta ndishyi yaka ubutabera bw'u rwanda ariko abutakambira ngo buce inkoni zamba ku gihano bwamuhaye bukigabanye umwunganizi we mu mategeko metre gatera gashabana yavuze ko uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera yafashwe agafungwa binyuranije n'amategeko kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi agifatwa ngo dosiye ye yashyikirijwe urukiko nyuma y'imyaka ine yasobanuye ko yatangiye kuburanishwa nyuma y'imyaka icumi afashwe byakongeraho ubu bujurire agasanga hashize imyaka makumyabiri n'ibiri uwo yunganira atarabona ubutabera ntamabyarira avuga ko yashimuswe n'ingabo z'u rwanda mu gihugu cya zambiya aho yabaga nk'impunzi zimutwara muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zimugejeje zimwuriza indege aboshye ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana bonaventure ruberwa buvuga ko uretse kubivuga gusa nta mabyariro nta kimenyetso abitangira buravuga ko hashingiwe ku mategeko yagenderwagaho igihe yafatwaga busanga nta tegeko ryishwe buravuga ko nta mabyarire aregesha raporo z'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu amnesty international wanditse ko yavuze kandi ko iki kitafatwa nk'ikimenyetso mu rukiko ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuvuga ko yashimuswe n'ingabo z'u rwanda nta gaciro byahabwa kuko zitari zifite ububasha bwo kwinjira ku butaka bwa zambiya buravuga ko imyiregurire ye yuje amataki kuko mu magambo yabwo nta mabyariro yisanze mu kivunge cy'izindi mpunzi zatahaga ziva i kongo ageze ku butaka bw'u rwanda arafatwa arafungwa bwana rwerwa aravuga ko asanga harabayeho icyo yita gukora iyo bwabaga ngo nta mabyarire aburanishwe hubahirijwe amategeko mu gihe n'ubushobozi bwari buke mu butabera asobanura ko n'igihe yafatiwe hari ibihumbi bisaga ijana byari bifunzwe bikeneye ubutabera kandi nta mwihariko wari kuri nta mabyarire uretse kuba yari yarigeze kubaho umutegetsi yavuze kandi ko dosiye yari nini bityo ko ari imwe mu mpamvu yatumye urubanza rwe rutihuta uko abishaka yeretse urukiko amakarito abiri apanzemo imishandiko y'impapuro z'iyo dosiye baburana ku byo urego avuga ko yakorewe iyicarubozo ubushinjacyaha nabwo buvuga ko yagombye kugaragaza raporo ya muganga igaragaza ibyo yicarubozo ku cyo gushimutwa kandi bwana rurego uhagarariye ubushinjacyaha aravuga ko byibura uregwa yagombye kuba agaragaza icyemezo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr kigaragaza ko yamubuze nk'impunzi zari zifite muri zambiya nta mabyariro yatse ijambo avuga ko hari icyemezo cya polisi y'igihugu cya zambiya kigaragaza ko yashimuswe kandi ko yagishyikirije abacamanza ba mbere bakakirengagiza anaregwa kuba icyitso cy'abakoze jenoside kuyibashishikariza no kubashyigikira ibi bishingira ku ijambo y'uwari minisitiri w'ubutabera kuri leta y'abatabazi ashinjwa ko yavugiye ku kibuye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane nta mabyariro aravuga ko inkiko zabanje zarisobanuye nabi ubushinjacyaha buvuga ko yahamagariraga abahutu kwica abatutsi inama byarabwira umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ko yafashe ijambo asaba inzego z'ubutabera gushyiraho umwete bagakurikirana abakoze ibyaha by'ubwicanyi n'abatarashakaga kubihagarika ariko inkiko za mbere zasobanuye ko muri iryo jambo yakoresheje imvugo izimije ihamagarira abahutu kugira umwete mu bwicanyi nta mabyarira aregwa kutitandukanya n'abicanyi akavuga ko atabona uburyo atitandukanije nabo mu gihe yahamagariraga inzego z'ubutabera kubakurikirana aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bamushinja bamukoreye icyo yita akagambane kuko ngo harimo abavuga ko baje kumushinja mu rukiko barakatiwe gufunga ubuzima bwabo bwose ariko atungurwa no kubabona mu rukiko bambaye imyenda ya gisiviri asaba urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro ibyabaye mbere byose mu zindi nkiko no kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha ariko bwo bukavuga ko ubusabe bwe nta shingiro bufite madamu anyesi nta mabyaro w'imyaka mirongo inani n'ibiri yahoze ari minisitiri w'ubutabera avuga ko yafatiwe zambiya mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
Eric bagira ubusa utugejeje muri Uganda aho polisi y'icyo gihugu yaraye itanze umurambo w'umugore w'umunyarwanda kazi uh, wari utwite uvuga kuba yitabye Imana igihe yituraga hasi yiruka ngo acike abasirikare b'u Rwanda bamwirukankanaga we n'abandi bababuza kwinjira muri Uganda Ignatius Bahizi ni umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda ukurikije icyegeranyo cyasohowe n'umuvugizi wa polisi yo mu burengerazuba bw'igihugu eli mate uwo mugore witabye imana yitwa mukarugwiza elizabeth w'imyaka mirongo itatu n'irindwi kandi akaba yari atwite polisi ivuga ko uwo mugore kimwe na bagenzi be birukaga kugira ngo bacike igisirikare cy'u rwanda cyabirukankanyaga kibabuza kwinjira muri uganda aho bazaga guhaha ngo muri uko kwiruka mukarugwiza yananiwe bitewe n'uko yari atwite bityo agwa hasi ahita apfa ijwi rya amerika ryavuganye na bamwe mu bari bari n'uwo mudamu baza muri uganda bavuga ko bamurushije amaguru ubwo igisirikare cy'u rwanda cyari kibari inyuma ndetse ngo akaba cyabirukankanyije kikabageza ku butaka bwa uganda bamwirukanseho tugutya turi mu rwanda umusirika duhamagaye twirukankira mu buganda we aratsikira agwa mu buganda akimara kwikubita hasi umusirikare yohereje umuntu tutazi utambaye teni amwaka irangamuntu irangamuntu bayimukuyemo mu twebwe umusirikare yaje noneho umutwe twari twicaraho n'umugore avuye avuye mu rwanda noneho arangije umusirikare aza ari kutwirukaho umusirikare avuga ngo agiye kuturasa noneho mu kuturasa agiye kuturasa ahita agira umugore arazamuka gutya ahita agwa hasi twe natwe ntatwanyuze ahantu hamwe noneho umusirikare abonye aguye anyura asubira inyuma ari kwiruka yatugejeje hejuru mu gasozi nyine ni buganda n'ubundi naho yari yageze tugarutse gufata gushaka inkweto zacu twari dutaye none dusanga yaguye turamwibwira tumushyira ahandi kubera yaraguye nko mu muhanda nko mu ukuriye inzego z'umutekano mu ntara ya gisoro ihanye urubibi n'u rwanda kuri uwo mupaka wa cyanika bwana peter mugisha nawe yavuze ko umusirikare w'u rwanda wirukankanyaga abo bantu bari barimo uwo mugore wapfuye yinjiye metero magana abiri ku butaka bwa uganda when she was trying to enter uganda to look for food the soldiers of rwanda followed her ubwo yageragezaga kwinjira muri uganda gushaka ibyo kurya umusirikare w'u rwanda yamukurikiye amwirukankanya yinjira muri uganda hafi metero amagana abiri kubera ubwoba bwinshi uyu mugore yagize kandi yari anatwite yaguye hasi arapfa ababibonye baje kubwira igipolisi cyacyo nuko kijya kumutabara umurambo kiwukurayo uyu mukuru w'abashinzwe umutekano yanemeje ko umurambo waraye utanzwe ugahabwa bagenzi babo ku ruhande rw'u Rwanda nyamara ariko ikinyamakuru cya leta y'u Rwanda The New Times uno munsi cyasohoye inkuru ivuga yuko uwo mugore akimara kugwa hasi abantu bagerageje kumwihutishiriza mu ivuriro nuko igisirikare cya Uganda kikababuza icyo kinyamakuru cyanabeshuje amakuru y'uko abanyarwanda baturiye umupaka wa cyanika bafite ikibazo cy'inzara ahubwo ko ari bahahira bagenzi babo muri Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yuko umugabo wa nyakwigendera ari umukozi wa leta wishoboye ku buryo umugore we atakifuje kuza guhaha muri Uganda ariko ku ruhande rwa Uganda bwana Peter Mugisha yavuze yuko ari nta basirikare ba Uganda bari hafi n'umupaka w'u Rwanda hanasohotse amafoto yerekana abakozi b'umuryango w'umusaraba utukura bo mu ishami rya Uganda bagerageza kuzanzamura uwo mugore mu cyegeranyo umuryango w'umusaraba utukura wasohoye ukuriye muri iyo ntara ya Gisuru yavuze ko polisi ya Uganda yabahamagaye kujya gutabara uwo mudamu bamuha ubuvuzi bw'ibanze ikimara kubwirwa yuko hari umugore waguye hasi mu kibaya aca mu nzira zitemewe kwinjira muri Uganda ati akaba baragerageje gukora uko bishobotse kose nk'uko inshingano zabo zibisaba gukiza ubuzima ariko ntibyashoboka ubusanzwe abantu baturiye imipaka barahayana kandi abanyarwanda benshi mbere y'uko igihugu cyabo gifunga umupaka kikanababuza kugaruka muri uganda bari basanzwe binjira muri uganda mu majana buri munsi guhaha gushaka akazi kwivuza no kwiga mu mashuri ya uganda ariko ubu akaba batakiza ku mugaragaro ahubwo akaba bakoresha amayira atemewe kugira ngo binjire nk'uyu mudamu w'umunyarwanda wari kumwe na nyakwigendera uvuga ko aba mu gashyirahamwe ko kuzigama amafaranga ko muri uganda bita ikibina inaha tuba mu bibina kandi tukambuka akaba ariho tubona amafaranga yo kubitera tukabona n'iki n'amafaranga yo guhahira abana bacu bigiye kuba nabi bigiye kuba nabi ahubwo akacu twe turabomara n'amazu kuko ntabwo naba narabonyeho ibihumbi bitanu ngo njyewe ngo ufunge umupaka njyewe ngo ngo ngo nicwa n'inzara uri kurya no no no no hashize hafi ukwezi kose u rwanda rufunze umupaka warwo ku bicuruzwa bituruka muri uganda kandi abanyarwanda banaburirwa kutagaruka muri uganda uganda yo yavuze ko itazigera ifunga umupaka wayo ahubwo perezida museveni agira inama abanyagihugu gushaka andi masoko anababwira ko agiye kubafasha gushakira amasoko mu bindi bihugu nko muri etiyopiya ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
mukanya turabasezera ariko reka tubanze tubibutse amakuru twababwiye fidel niyo ngabo urakomeza yego Geoffrey twababwiye ko abantu cumi na batandatu bapfuye abandi cumi n'indwi barakomereka igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturi kuno munsi ku wa kane hanze y'uburiro ku mugwa mukuru w'igihugu cya somaliya mogadisho ku yindi nkuru yerekeye icyo gihugu twabwiye ko ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi human rights watch ryagabishije uno munsi ku wa kane ko impunzi ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu z'abanyasomaliya zishobora kugeramirirwa n'ubwicanyi ubwicanyi mu gihugu cya Somalia zaje zivamwo ivyo hamwe igihugu cya Kenya coshira mu ngiro umugambi wacu wo kugara ikambi y'impunzi ya Dadaab Tonge tubabwira ko ibihugu by'Ubushinwa na Pakistan biriko binebagura leta zunze ubumwe za Amerika kubitaciye mu buryo busanzwe bukoreshwa mu gushikiza integuro y'ingingo mu rwego rw'ishyira hamwe kondirije amahoro n'umutekano ku isi ingingo yerekeye gucira ivomo Masud Azhar umunyapakistan ayoboye umugwi ugira iterabwoba mu makungu Jais e Mohammad ukorera muri Pakistani twabwiye kandi igisirikare cy'izinga rya Malta ko kimenyesha ko umugwi w'abasirikare bajejwe ibikorwa bidasanzwe wigaruriye ubwato butwara ibitoro bwari bwanyurujwe n'abimukira mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye igihugu ca Libya
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu byo muri uyu mwanya tubisubikiye aha tubashimire ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika dushimire ingeniya peter henley na fatu alimas karara wadufashije kwegeranya ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma na fideni yongabo mugira ibihe byiza